mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi mbahaye ikaze mwese aho muri hose mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu kanya rero turaza kuvuga ku matora perezida yabaye mu rwanda akaba yarabaye ejo ku wa kane mu bari hanze y'igihugu cy'u rwanda ni ikiganiro muri isanga ikaze mwese muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
ikiganiro muri isanga ikaze mwese kuri uyu wa gatanu mu rwanda habaye itora rya perezida abanyarwanda bahisemo mu bakandida batatu bashaka kuyobora u rwanda abo bakandida ni perezida paul kagame umukandida w'ishyaka riri ku buyobozi fpr inkotanyi hari frank habineza uhagarariye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije na philippe mpayimana umukandida wigenga abanyarwanda rero batoye mu mpande zose z'igihugu uyu munsi naho mu kanya bagenzi bacu rero bagiye mu bice bitandukanye by'u rwanda baraduha ayo makuru aho bari bari nagira ngo mpere kuri edi rwema uranyumva
ndakumva eugenie wiriwe neza mwiriwe neza ahantu wagiye wakurikiye umwe mu bakandida ninde wakurikiye ibikorwa bye byo gutora hanyuma wari urahagana hehe
nari muri mu mujyi wa kigali mu karere ka nyarugenge mu kagari ka kiyovu ku ishuri benshi bazi nka aperugunga aho akaba ariho umukuru w'igihugu paul kagame yatoreye yahageze ku isa tanu za mu gitondo azanye n'umugore we n'abana babo bane bose baratora barangije baragenda ntacyo yigeze atangariza abanyamakuru ariko twavuganye na visi perezida w'umuryango wa fpr inkotanyi umukandida kagame aturukamo atubwira ko bizeye intsinzi kandi nini cyane ye turaza kugaruka kuri icyo kiganiro mwagiranye hanyuma se uvuze ko perezida paul kagame yahageze mu masaha atanu abaje gutora bo bahageze mu masaha ake
ibiro amatora mu rwanda hose byafunguye saa moya za mu gitondo icyo navuga ni uko abanyarwanda bitabiriye amatora ku bwinshi abenshi aho ibiro by'amatora twagiye dusura mu mujyi wa kigali mu turere dutandukanye turimo nyarugenge gasabo ndetse na kicukiro twasangaga abaturage ari benshi kandi bazindutse kuri iyi saha tuvugana na icyo nakongeraho ni uko ibiro byose by'amatora cyangwa se gutora byahagaze saa cyenda zuzuye ku isaha y'i kigali ubu bakaba bari mu gikorwa cyo kubara amajwi hanyuma nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora yabimbwiye mu minsi ishize barateganya ko ibyavuye mu matora by'ibanze bishobora kujya ahagaragara hagati ya saa yine na saa tanu z'ijoro ku isaha y'i kigali akaba yaratubwiye ko bashobora gutangaza ibyavuye mu matora nibura kuri mirongo irindwi ku ijana none edi muri makeya umwuka wari uhari wari umeze ute aho ku biro by'itora
umwuka amatora nakubwira ko yari mu ituze abantu babonaga baza bagatora bakisubirira mu mirimo yabo nta kintu kidasanzwe mu by'ukuri twigeze tubona nk'uko benshi bakomeje babivuga mu rwanda ngo amatora ni ubukwe ngo benshi bari bagiye mu bukwe nuko bimeze nta kintu kidasanzwe turabona hari ndetse na bamwe mu ndorerezi nagiye mvugana nabo barimo wigeze kuba minisitiri w'intebe w'igihugu cya gibuti yitwa dileita muhammed dileita akaba ari mu ntumwa z'indorerezi zo mu muryango w'ibihugu bivuga igifaransa yavuze ko nabo kugeza ubu ngubu ibyo bamaze kubona ni uko amatora yabaye mu ituze kandi no mu mahoro yewe urakoze edi ube hafi ubwo turaza kongera tuvugane mu kanya Ah, nk'uko wari ubitubwiye rero ha- ishyaka fpr inkotanyi ryizeye insinzi nagira ngo ku buhanga bw'ibyuma badushyirireho ikiganiro mwagiranye mu kanya kashize atsinda dukurikije uko twazengurutse hirya no hino mu gihugu Eh, umukandida wacu yiyamamaza mu baturage mu ma district yose y'igihugu ubwitabire ibyishimo urukundo bamufitiye eh, ni ikimenyetso kigaragaza rwose ko bazamutora kandi mu buryo bushimishije cyane aha rero tukavuga ngo amatora dutegerejemo ubundi kubona umuyobozi ubikwiriye ari we umuyobozi wacu n'ubundi perezida paul kagame wari usanzwe noneho bigatuma dushimangira gahunda n'ubundi twatangiye ariko dushyiraho n'inshya dukomeza kubaka ibyagezweho birimo gushimangira no gukomeza ubumwe bw'abanyarwanda birimo kubaka umutekano w'igihugu birimo gushimangira ibikorwa by'iterambere iterambere eh, ritagira uwo risiga inyuma birimo ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage mu buryo busesuye ni ukuvuga rero ngo muri iyi myaka irindwi tumutoreye turizera rwose ko ibyo twagezeho tuzabishimangira noneho kandi tukagira n'ibindi bishya eh, bigerwaho bikaba biduha icyizere gikomeye cyane mbese cyo gukomeza amajyambere twatangiye Ah, abantu benshi bakomeje kuvuga ko ah, umu- umukandida uzatsinda azwi ah, bakibaza niba hari impamvu yo kugira ngo abanyarwanda batore bagasanga wenda ri- rimwe na rimwe ari nko gupfusha gusa amafaranga abo bantu babiri
kimwe cya mbere ni uko amatora ni kimwe mu bikorwa bikenewe muri gahunda zo kubaka demokarasi ikindi cya kabiri twemera neza ko ibikorwa ari byo byivugira ibikorwa eh, nyakubahwa perezida wa repubulika eh, muri gahunda z'ubuyobozi eh, ya- yari- yarimo ibikorwa byagezweho bitandukanye nibyo byatumye abaturage bishimira muri rusange eh, kumva yakongera akabayobora uravuga uti "I- cyabaha icyizere cyangwa se cyabahaga icyizere ko azongera agatorwa urumva abanyarwanda barenga miliyoni enye barabyisabiye basaba ko eh, itegeko nshinga ryahinduka kugira ngo yongere yiyamamaze abo bose ba- ba- ba- babihagurukiye icyo gihe barenga bitatu bya kane by'abatora icyo ni ikimenyetso nta musigo eh, si musigo ubundi ko eh, kumutora nta nta gushidikanya noneho nkavuga rero nti ibikorwa bijyanye n'umutekano yagejeje ku banyarwanda nta nubwo bigaragarira mu rwanda hano gusa no ku isi hirya no hino ibikorwa byo kurinda umutekano kubungabunga umutekano u rwanda rubigizemo uruhare birigaragaza ibijyanye n'iterambere intambwe imaze guterwa mu baturage hirya no hino mu gihugu ni ibintu utanyura ku ruhande ngo uvuge ngo ntibigaragara muri rusange ni ibintu biba byigaragaza iyo byigaragaza gutyo rero byumvikana ko umuturage wese aba abibona ikijyanye n'umutekano murakizi umutekano ubundi ni fondasiyo ni ishingiro ya, ya buri kintu cyose ari nta mutekano ntacyo wakora tukavuga nanone rero ngo iyo ufite umutekano kugera kuri byinshi biroroha ubufatanye iki kintu cyo gufatanya n'imitwe ya politiki mu buryo butandukanye iki kintu cyo gushishikariza abanyarwanda kunga ubumwe bakubaka ubumwe bw'abanyarwanda ibyo ni ibintu byubaka ingufu kandi nta muntu utishimira mu by'ukuri kuba yagira umutekano usesuye ntabwo tuba tuvuga umutekano necessary wo ku mipaka ahubwo ni umutekano mu mibereho mu buzima bwa buri munsi bw'umuturage aho rero tukavuga ngo umuntu wese yishimira kugira umutekano iyo uwufite ukabona uratera intambwe ukabona ubuyobozi muri gahunda bwita ku baturage kuko ikintu ki- gishimishije cyane cyane kinakomeye perezida wa repubulika ni umuperezida ntekereza nta- ntabwo ari benshi bameze nkawe ku isi mu rwego rwo gukunda abaturage babo Eh, ukumva iteka ryose ahangayikishijwe no kuba umuturage yagira intambwe atera ndetse ugasanga rimwe na rimwe ahanganye n'abayobozi batari kurangiza neza ibita- ibibazo by'abaturage nk'uko bikwiye ibyo abaturage baba babibona urukundo rero ruturuka kuri ibyo bikorwa bitandukanye noneho tukavuga ngo urwo rukundo ni ikintu gikomeye kumwitura bamutora ni ibintu byumvikana noneho muri gahunda ukavuga ngo amatora uwayihorera ntabwo ushobora kwihorera amatora kuko harimo na gahunda zo kwibukiranya ibyo abantu bagezeho bari kumwe hakabaho gahunda yo kongera gushishikariza abantu kongera gushyira ingufu no kongera umusemburo muri gahunda z'iterambere muri gahunda zo kongera kubungabunga umutekano wo kwibutswa gukomeza kubaka ubumwe bw'abanyarwanda ibyo byose tumva ari intambwe ikomeye cyane cyangwa se igikorwa gikomeye cyane gikwiye gukorwa mu rwego rwo kugira ngo ejo n'ejo bundi hazaza bigende neza kurusha uko byagendaga uwo rero mwumvaga ni christophe bazivamo wungirije umuyobozi wa fpr inkotanyi ishyaka riri ku butegetsi avuga ko bizeye insinzi noneho tuvugane na mugenzi wacu asumuta kaboyi asumuta nawe yakurikiye undi mukandida mu matora ya perezida umukandida w'ishyaka riharanira kurengera ibidukikije na demokarasi ni frank habineza asumuta wagiye ahagana hehe uwo mukandida yatoreye hehe byari byifashe gute
mwakoze cyane jeniya umukandida frank habineza yatoreye mu murenge wa kimironko ni mu kagari ka bibare hari mu gihe cya saa mbiri n'igice yazindutse aho yageze nyine yari kumwe n'umugore we yakiriwe n'abashinzwe umutoresha bahise bamuyobora mu cyumba cy'itora ariko yari ategerejwe n'abanyamakuru benshi cyane biganjemo abakorera mu bitangazamakuru byo mu rwanda ndetse n'abaturutse hanze y'u rwanda bari bategereje kumukurikirana ngo barebe uko yitorera ndetse baza no kumva icyo ababwira nyuma y'uko arangije gutora ye urakoze cyane none wabonye byari byifashe gute abantu babyitabiriye mu buryo bumeze gute
wenda reka nkugire gatoya icyo frank habineza yamaze atangarije itangazamakuru amaze gutora yavuze yuko aribwo bwa mbere yishimye cyane kuba ishyaka ritavuga rumwe na leta ryemerewe kujya mu matora ndetse akaba yarabaye n'umukandida yavuze ati ni ukuvuga ko mu rwanda demokarasi imaze gushinga imizi abandi baturage rero nk'uko wari ubimbajije bari bari benshi cyane cyane cyane mu mujyi wa kigali bagendaga baza buhoro buhoro cyane ko benshi batari bafite n'akazi k'uwo munsi mu mujyi wa kigali babonaga bagenda baza buhoro ibinyuranye no mu cyaro aho nagiye nyuma mvuye mu mujyi wa kigali ho saa cyenda za nijoro ngo abazindukiye ku byumba by'itora batubwiye ko abaturage saa cyenda saa kumi bari batonze imirongo aho bagombaga gutorera ku buryo batindijwe n'uko saa moya igera ngo bahite batora urakoze reka twumve cyo mwaganiriye gatoya na frank habineza
muri demokarasi turabona ko imizi ya demokarasi irimo gushinga mu rwanda kuko ariho bwa mbere umukandida w'ishyaka rya opozisiyo ishyaka ritavuga rumwe na leta bishobora kuba ari ku ikata y'itora ni igitego gikomeye cyane ku rwanda kandi turizera ko iyi nzira ya demokarasi tuyikomeza tukubakira kuri uyu musingi murategereza gutsinda kungana gute njyewe nk'uko nabivuze nkurikije icyizere abanyarwanda bangiriye naho naciye hose ari mu nzira ari ku mihanda ari mu baturage ndumva rwose aya matora turayatsindira kuri mirongo irindwi ku ijana nimutavigeraho frank biragenda bituma turabigeraho rwose niba amatora ari buke mu mucyo no mu bwisanzure ibyava mu matora turabyemera abantu benshi baratubwira ati rwose imyaka makumyabiri n'itatu dukeneye impinduka dukeneye umuyobozi mushyashya turizeye ko turi butsinde mirongo irindwi ku ijana
uwo rero ni frank habineza uwo mukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije yavuganye na mugenzi wacu wasumuta kaboyi mwumvise mu kanya nagira ngo mbabwire ko turi hano muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye Etienne karekezi nawe dufatanije kuyobora iki kiganiro ubwo mu kanya ndamuha ijambo nawe agire icyo nibyo aganira ahubwo muri make ni uko uretse abatwumva kuri radiyo hari n'abadukurikirana ibiganiro byacu kuri interinete ku batwumva mwese mbanje kubasuhuza kandi abatoye mu rwanda n'abadukurikira hirya no hino ku isi ndavuga hafi mu ntumbero z'u rwanda haba mu burundi cyangwa se abari muri congo muri uganda muri tanzania ndetse muri kenya mwese nizeye ko mudukurikira ariko abenshi muradukurikira ku mbuga zitandukanye imbuga ngarukanumenyi mu kirundi hari facebook hari web yacu none muri bamwe mwatwandikiye reka mbanguhereho we nkusi noruberi uyaragira ati amatora yagenze neza cyane mu mujyi wa kigali ni nk'ubukwe ati u rwanda ntacyo twashinja imana kuko ntacyo itadukoreye iyo ndeba umudendezo dufite nareba mu bindi bihugu imvururu ziba zihari ati bintera gushima imana ubu ni nkusi noruberi kuri facebook yacu namwe abakomeje kutwandikira mwanditse muri benshi cyane uyu munsi reka ngo usomereho nayo mazimpaka hasani waragira ati amatora abaye mu mutuzo cyane buri wese yatoye ku giti cye ati nta gutoresha ku gahato byaranze aho natoreye we aravuga ati aho yatoye nta gahato kabaye nk'uko bamwe mu banyamakuru bacu batubwiye naho kayitare wa de ni izina rihambaye cyane kayitare wa de ni ukuvuga ngo kayitare wa kabiri kayitare agira ati ndabyemeye noneho ko ibintu byo mu rwanda bica mu mucyo gusa ibi biba bikwiye kutubera isomo asomo turacyatwumva kuri telefone asomo utagomba kuba yagiye ni asomo utakaboye bakurikiranye ibiganiro byacu hariya i kigali mu rwanda akurikiye amatora aho umukandida frank habineza yatoreye eugenie reka nsomere iby'undi witwa sebazungu ponsi yanditse gato mbere yuko tujya ku munyamakuru wacu wundi sebazungu ponsi yagize ati ku biro by'amatora hari isuku ihagije ndetse aho natoreye kuri gurupe sikorere nyabuko rurindo umuziki wari uhari nta rungu ni umuziki mu matora ni ubukwe nta gitangaje n'ubundi bari bavuze ko ari ubukwe imyiteguro ari yose isuku yakozwe ahantu hose no mu makuru batugejeho ejo turaza gukomeza kujya kuri facebook nanone twumve abandi batwandikiye reka noneho twakire n'umunyamakuru wacu eric bagira ubusa nawe atubwire aho yagiye hatoreye umukandida wigenga philippe mpayimana eric uranyumva neza
yego ndakumva ejeni nk'uko wari ubivuze nanjye natoreye cyangwa se nagiye ahatoreye umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu bwana philippe mpayimana ni hano mu mujyi wa kigali mu murenge wa nyarugenge ahazwi nka ka kigali ndumva niba wibuka mu biryogo ni hafi aho ngaho ndahibuka byari byifashe gute seho
uburyo byari byifashe nta kidasanzwe cyahagaragaye wenda dufate ku masaha yahageze yahageze mu masaha ya saa sita ni ukuvuga ngo nkatwe abanyamakuru twari twabanje kujya ahandi reka tujye kureba mu masaha ya saa sita noneho ni ukuvuga ngo nk'uko asumta kabuye yari amaze kubibwira abadukurikiye hari abanyamakuru benshi cyane abo mu rwanda abanyamakuru bo mu mahanga kugira ngo winjire mu cyumba cy'itora yinjiriyemo ufate ishusho wifuza cyangwa se uburyo ubyifuza byo ntabwo byashobokaga hari umuvundo uteye ubwoba nyuma rero yaje gutora nk'uko bisanzwe yararinzwe gusa ntabwo nk'uko twagiye tubibona abandi bakandida bari bagaragiwe n'abafasha babo we ntabwo yaragaragiwe nibutse ko mu minsi ishize umudamu we yari yibarutse umwana birashoboka ko ibyo ngibyo wenda umuntu yabirebera muri iyo ndorerwamo asoza ibikorwa byo kwiyamamaza kuri uyu wa kane wabonaga ko ari umwana ushobora kuba afite nk'ukwezi kumwe cyangwa se kudashyitse reka tube tubirekeye muri iyo ndorerwamo niba bikora none eric none se philippe mpayimana we hari ikintu yaba yatangarije abari bahari abandi bakandida cyangwa se ababashyigikiye barimo kuvuga ko bizeye insinzi we hari ikintu yaba yavuze
intsinzi ya philippe mpayimana ni ikibazo twatinzeho turi abanyamakuru benshi turi imbere ye umwe akivaho undi agisubiraho tukamubaza tuti ku bwawe aya matora nk'umukandida wigenga urayabona ute yayishimiye gusa ku ntsinzi akavuga ngo ku bwe yatsinze akigera mu gihugu bari bizeye ko wenda ubwitabire bw'abantu bazamugana bumva imigabo n'imigambi ye buzabarirwa muri mirongo itatu abona bugeze muri mirongo itanu akavuga ati rero n'ubundi mu buryo bw'imibare bishobora kuza kwiyongera ntabwo yigeze atomora ariko akaguma guhagarara ku cyo wavuga ngo ari butsinde gusa tukavuga tuti ko abandi bari kuvuga mirongo irindwi ku ijana abandi ijana ku ijana wowe ni kangahe ku ijana ibintu by'imibare yabyirinze aravuga ngo icyangombwa ibintu by'imibare twabireka tukaza gutekereza ibiva mu matora kandi akavuga ko aza kubyishimira hanyuma eric urebye amatora mu rwanda bavuze ko hari indorerezi zaje zirenga igihumbi na magana atatu ahubwo nizo niko zigezeho urebye aho umukandida philippe mpayimana yatoreye hari indorerezi ese ahubwo hari indorerezi ku ruhande rw'uwo mukandida ubwe zari zihari
hari hari umusore wagendaga akurikirana ibikorwa byo gutora twamenye ko ari ku ruhande rwa philippe mpayimana ni ukuvuga ngo rero nk'uko wari umaze kubivuga ku bw'indorerezi indorerezi zagiye zitangaza muri rusange ko amatora ari mu mucyo mu mwituze no mu bwisanzure philippe mpayimana we twamubajije tuti ese hirya no hino mu gihugu abantu baguhagarariye ni bangahe yavuze abagera ku ijana ntabwo yigeze avuga umubare wa nyawo ariko aravuga ati arizera ko n'abandi bahatana kuri uyu mwanya nabo badafite abahagarariye kuri buri site y'itora aravuga ngo ibiza kuvamo byanze bikunze n'ibinyura mu mucyo arabyakira uko biri hanyuma kandida kugeza ubu kandida philippe mpayimana araza gukurikirana ibarurwa ry'amajwi arahagana hehe
icyo ni ikibazo cyiza navuga kubera ko n'abandi bagiye babitangaza philippe mpayimana twakimubajije tuti abandi bagiye bagaragaza ko baza gukurikirana ibikorwa by'amatora aha aho wenda tukiri aho ngaho hari abantu bagiye bavuga bati muze twishimire intsinzi reka duhere ku ishyaka efuperi inkotanyi ryo ntabwo riri kuvuga ngo muze dukurikirane ibikorwa bari kuvuga bati muze twishimire intsinzi naje kumenya n'amakuru ko barangije hari abanyamakuru bagiye bakwa ibyangombwa kugira ngo babakorere amakarita yo kwinjira kugira ngo baze kwishimira icyo twita intsinzi nk'uko wari ubivuze ni ukuvuga ngo mpayimana nawe amaze kutwoherereza ubutumwa bugaragaza ko nawe aza kuba ari hano i nyamirambo muri hoteli reka kuri kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa tanu nk'ubwo ni ukuvuga ngo ni ya masaha n'ubundi saa tanu saa hagati ya saa yine na saa tanu ni amasaha komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko aho ngaho abanyarwanda bashobora kuba bamenya by'agateganyo ibizakuba byavuye mu matora ubwo ni saa yine saa tanu z'ijoro n'izivuga Eric
ariko noneho kuri philippe mpayimana we aza kubikurikirana guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa tanu ye urakoze eric ugume gato kuri telefone turagukenera mu kanya utubwira uko abantu aho ngaho uri ubona bifashe kuri uyu munsi w'itora dufite undi munyamakuru wacu kuri telefone nizeye ko atwumva ari umunyamakuru mushya jean claude ganza munyamagana aratwumva
ndarumva neza yego jean claude ikaze kandi ku ijwi ry'amerika amakuru
murakoze cyane ye wowe wakurikiranye amatora uyu munsi y'umukuru w'igihugu utangiye kudukorera ukurikirana amatora y'umukuru w'igihugu mu rwanda tubwira aho uhagaze kuri uyu munota
ubu ngubu mvuye kuri imwe muri site zigize umurenge wa rubavu ariko nazengurutse no kuri imwe mu mirenge yo mu karere ka rutsiro aho nageze guhera mu masaha ya mu gitondo ngenda nzenguruka nasanze abaturage bitabiriye ku bwinshi ariko hari nk'aho twageze mu masaha ashyira saa sita ugasanga ku mirongo rwose harasa nk'aho nta muntu utonda umurongo araza atora agahita yigendera kuko abenshi bari bamaze gutora mbere ya saa sita kuko nko ku bwite ya kanama katolike aho ni mu murenge wa kanama muri rubavu batubwiye yuko bari bageze kuri mirongo ku kigereranyo cya mirongo icyenda ku ijana mu masaha ya saa yine niba itora n'ibanga birumvikana jean claude mu bo mwavuganye cyangwa se uko wumvaga batekereza nyuma y'itora hari igihe abantu bagenda bavuga bati biratunganye cyangwa se ntoye neza cyangwa se iki ni ikiraza kuba wumvaga bakomoza ku muntu batoye ku mukandida batoye uwo ari we
etiyeni ntabwo utiriwe unabaza n'icyo kibazo abenshi mu bo twagiye tuganira ntabwo nigeze mbabaza uwo batoye kuko nyine ari ibanga ryabo ariko mu bisubizo batangaga bakurikije uko batoye wahitaga wumva uwo batoye nubwo bageragaho nyuma wenda bakamuvuga bavugaga bati ibyo yadukoreye ni byinshi ibyo yatugejejeho ni byinshi kandi tumutezeho n'ibindi byinshi nta mpamvu yo kutamutora ndetse bari bafite n'icyizere ijana ku ijana kuko nk'igihe umuntu yababazaga ati ese abaramutse atowe umukandida mwagiriye icyizere mwabyakira mute bati nta kabuza nta mpamvu atagomba gutorwa
hanyuma urebye ubu ngubu mbese muri cyo wavuga uti aho ngaho uherereye kuri iyi saha ni hafi saa kumi n'igice bisa nk'aho abantu bose bitakumye bagiye itora ryarangiye
abantu urebye basigaye ni abakozi nyine ba komisiyo y'amatora bari bari nko ku byumba by'amatora bari bari kubara amajwi ndetse wenda na bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze nk'aho uvuye none ahangaha mu buhaza mu murenge wa rubavu aho niho nsize abayobozi barimo bahari bambwira wari ukuriye site ambwiye yuko yambwiye ko hari abantu babiri batatu gusa ngo batari bakabonetse ariko avuga ko hari n'igihe badashobora kuza wenda bagize nk'impamvu zitandukanye nk'uburwayi cyangwa se bakaba badahari ye nta kibazo jean claude ganza mu nyamagana turaza gukomeza mu biganiro byacu biri imbere cyane mu makuru yo mu kanya isa kumi n'ebyiri eugenie ndabona hari abandi banditse hano kuri facebook batwoherereza ubutumwa sinzi niba wakomerezaho cyangwa se ubutumwa turabusoma mu kanya reka tubanze twibutsa abatwumva ko hari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutsa n'aho batwumvira mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ni efemu mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri efemu ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu rwanda naho mu burundi bakatwumvira kuri efemu mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri efemu mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri wakomeza rero ukadusomera n'ubundi butumwa yereka nkomereze kuri uyu wo mu ntara y'amajyepfo ni hashakimana polinere uyu yanditse kuri facebook nibutsa namwe batwumvaho muri hose ko uretse abatwumva kuri radiyo n'abari kuri byuma ngarukanabumenya cyangwa se ibyuma bya kabuhariwe byo gutumanaho hari facebook twitter ndetse na n'urubuga rwacu radiyo yacu mwatwandikira uyu hashakimana polinere yanditse agira ati amatora agenze neza cyane ati nje natoreye muri ni gs ni groupe scolaire ngororero mu kagari ka nyamigina umurenge wa tare mu karere ka nyamagabe mu ntara y'amajyepfo ariko hari ubudasa ubudasa ni ijambo ridasanzwe n'ubusanzwe rero ni ijambo rikomeye ati aho twasanze dekorasiyo abantu batoranijwe ko bo kuyobora abaturage bangana mu cyumba cy'itora umuziki nawo wari mwiza akadiho umutuzo n'ibindi byiza cyane ku buryo bwari nk'ubukwe ni byiza cyane dekorasiyo ni imiteguro ni imiteguro aha apolinere nawe ntubuzi gutegura ku buryo burambuye nkurikije amagambo uvuga reka reka ubwo turaza komeza dusome n'ubundi butumwa reka twakire umwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika wifuza kugira icyo watanga nk'igitekerezo hakizimana uranyumva
ndakumva ndakumva yewe urahagana hehe
ihana ishanyo mu karere ka nyamasheke mu kagari ka nyamugari irindi zina ryawe mbese ninde
hakizimana gaspari gaspari ukunzwe ku izina rya kiniga amazi ikiniga amazi urayaniga se
iyo nyabonye ndayaniga no ku ngubu yabuze kubera insina kuzitemagura ariko ubu uraza kuyaniga urimo wishimira intsinzi y'umukandida watoye
ntayakura heze cyane ubona ashaka atari we wemeye ko nto niko kiniga amazi uwo washakaga hari uwakubwiye se gutora utari we
ngira ngo mesaje nanditse mwayibonye ni uko ubu ngubu hano wataritora ntabwo waritora aho ushaka ye twayibonye ariko turagira ngo ubyivugire niba wafite ku telefone ikiniga amazi nizeye gusa ko utafashe amazi mbere y'uko amasaha y'akazi arangira
nubwo iryo zina naryiswe kera ntabwo naryirika ubu ngubu ko amazi ntabwo akiboneka insina barazikinnye ntabwo bashaka insina muri uru rwanda rwacu cyangwa ugira inyota nyinshi
ntabwo inyota rero yatuma mvuga ngo
noneho kiniga amazi narangije kwiyakira
aho mwatoye mute cyangwa se ku ruhande rwawe wabonye iki
ahangaha nk'uko bisanzwe n'ubundi no muri bibiri na cumi narahatoreye no muri bibiri na gatatu narahatoreye nta kidasanzwe cyabaye kuko n'ubundi imbere twatoraga aho bashaka ntabwo twatoye aho dushaka
buvuga ni bande
icyabaye ni uko nta basirikare bari bahari ariko muri bibiri na gatatu abasirikare babo bari ku idirishya ugatura ku ifoto bashaka bakanga gutora aho bashaka ugatora barangiza urupapuro bakaruca bakarujugunya bagatora aho bashaka barangiza bakakwandika uwo ubwawe babaga bakwanditse ubu ngubwo abantu babaga batakurikije amategeko bashaka barandikwaga bakazakurikiranwa nyuma noneho wenda tugiye muri bibiri na cumi na karindwi none ko isanduku hari akazu k'ubwiherero kabazari ko gutorerwamo isanduku ntabwo yari iri mu kazu isanduku yabaga iri hagati mu cyumba cy'ishuri kuko twatoreye ku bigo by'amashuri isanduku bakayizana hagati mu cyumba wowe ubwawe ukaza bakwereka urupapuro utora bakakwereka ifoto utoreraho wowe wajya aho kugira ngo baguhe urupapuro ujye mu bwiherero utore bakakwereka ati tora ahangaha bakahakuhatura ati ese ko nzi wo gutora uburenganzira bw'umuntu kujya muri gahunda kandi nzi gusoma ati tora ahangaha wabyanga bakakureka ukagenda ugatora aho ushaka urupapuro bakaruca bamara kuruca bagatora urupapuro bakarujugunyamo ubundi bakakwandika n'inomero zawe zose ukagenda ibyo ni byo biboneye
ibyo niboneye kuko ngewe ibyo mbabwira niho natoreye nayo naho nk'uko nababwiye ko n'umurenge wa shangi no mu murenge wa nyabitekeri duhana imbibi n'umurenge wa ruharambuga niko byagenze bagira ubuso ndabizi ko ahantu ahazi nawe azaza azabibona azanabyibuka mbese abaturage bazagereza kuganira nta kibazo kiniga amazi turagushimiye cyane ikiganiro cyacu kuri amerika muri isangano uko wisanga birumvikana ko utangaje cyangwa se wumvikanisha ibitekerezo byawe n'impungenge cyangwa se nk'uko bivuga nuko birumvikana ko amazi yawe ntabwo uza kubona uko uyishimira cyane uko byari kugenda nk'uko bivuga iyo umukandida wumva gukiza imbere yaza kuba ariwe watsinda ariko nta kibazo ubwo ndanabizi uwo mukandida ntabwo gutora nawe ntabwo yari gutsinda ariko nibuze nubwo atanatsinda ariko bakandika agakora ibyo ashaka ko nguko gutorwa ubu ngubu nubwo atanatsinda kuko muri aka kagari nubwo akagari kose kamutora ariko ibintu by'imirenge yose yo mu gihugu yakoreshejwe ibyo idashaka ntabwo yatsinda ubu nguko uko nababwiye guhera ku itariki cumi n'enye iyamamaza ritangiye perezida wa repubulika ari mu karere ka muhanga yaravuze ngo amatora yararangije ahubwo ku itariki imwe n'umuhango wo kujya kurangiza umugenzi akaba ariyo mpamvu ngubu rwa gatatu mvugira ku ijwi rya amerika bavuga ati kubera iki mwebwe ubwanyu mudakurikiza imvugo ya perezida wa repubulika ko avuga ko ari umuhango mwebwe mukavuga ngo ni amatora bikazana mu zo kubibazaho cyane kuko bavuga ngo umwe uturutse bukurukira hose niba perezida avuze ngo ni umuhango kuki muze mutagira ati umuhango koko bakavuga ngo ku itariki imwe habaye umuhango wo kwimika ye ariko nibyo ibyo uvuga birumvikana ibyo uvuga birumvikana kiniga amazi perezida aravuga ibyo ngibyo ariko mu rwanda nk'uko bizwi nk'uko amategeko reka tuvureho amategeko icyo ateganya hari itegeko rigenga itora rivuga ko uyu munsi tariki ya kane z'ukwa munani bibiri cumi na karindwi n'itora rya perezida w'igihugu mu rwanda reka tubifate gutyo twere kumva ibyo runaka yavuze ahubwo turebe icyo amategeko ateganya icy'ingenzi rero kiniga amazi gato icy'ingenzi ni uko icyumviro cyawe igitekerezo cyawe kirumvikanye turibwira ko ababishinzwe cyangwa se abashobora kuba babyumva babyumvise ubwo tuzongera tuguhe ijambo ubutaha twumva uko byagenze ihangane gatoya ihangane gatoya kiniga amazi ihangane gatoya reka gatoya tuzaguha ijambo ubutaha wihangane dufite abantu benshi benshi cyane barimo kwandika bashaka ko twabatelefona nabo turabaha ijambo mu kanya wumva ibyo bavuga uko nuko byagenze aho babatoreye urakoze rwose kiniga amazi reka noneho twakire na apolineri apolineri turi kumwe
turi kumwe urahagana hehe
murakoze cyane nabanza kubashimira viyowe radiyo yacu nk'uko muduhaye ubwisanzure ngo dutange ibitekerezo byacu rero ndi umunyarwanda ndi mu ntara y'amajyepfo mu karere ka nyamagabe mu murenge wa tare nk'uko nabyanditse twasubiye kuri site ya gurupe forere ngororero nk'uko rero tumaze igihe nyine twitegura amatora twagiye dusanga hateguye hameze neza kandi rwose twatoraga umuntu yatoraga umuri ku mutima nta muntu wagusunikaga ngo gira utya ahubwo cyakora icyo bakoraga ni ukukuyobora bongera abatinyuba aha ngaha hanyuma umushoferi wa mbere akukorera ibi hariya bavuye gutyo gutyo ariko uko nabibonye nabonye ibintu byari byiza mu by'ukuri wari kugira ngo hatashye nk'ubukwe kuko hari hari umuziki hari abantu b'intoranwa bari bambaye neza cyane barimo babyina ugasanga byari ibintu byiza cyane mbese amatora yari mu bwisanzure kandi rwose abonaga ari ibintu bishimishije mwebwe mwari mufite ubwiherero uriya kiniga amazi yavugaga ngo ntabwo agasanduku kari karimo hagati mu ishuri umuntu atiherera ngo atore uko yishakiye wowe uravuga uti byari bimeze neza byari bimeze nk'ubukwe imiteguro indirimbo twatoye mwari muri mu bwiherero bwanyu muratora uwo mushaka
umuntu yatoraga uwo ashaka uwo yakiniga amazi ukuntu abeshya wamenye ute ko abeshya kandi utari uhari se muvandi urupapuro ruriho abakandida hanyuma ndangije ndatora hanyuma agasanduku ntabwo nakabonaga mu bwiherero yari arimo kuko yari ari ahantu hirya nyine hasa nk'aho biherereye ariko rero apolineri agapapuro ndagasiga aho ngaho ngiye arangarura arambwira ati jyana n'ako gapapuro kawe ugende ugashyire mu gasanduku agasanduku bagaterekaga ahantu muri santarare mo hagati aho hagati
ariko ntiwavuga ngo ngo ngo ngo arabeshya kuko yavugaga ibyo yabonye kandi nawe ntiwari uhari ngo umunyomoze ibyo wabonye n'ibyo aho wari uri
ibyo byo byashoboka ariko ndimo ndavuga wa mugani ibyo nabonye wenda we yabonye ibindi icyo mpamya cyo ni uko nkurikije n'abandi bagenzi banjye twagiye tuvugana ni uko bose wasangaga mu gihugu abantu bisanzuye kandi noneho hari hari n'indorerezi ibintu yari arimo avuga ngo bacaganga impapuro bakagira bati ahantu hose hagiye hari indorerezi sinzi wenda umuntu yategereza hari raporo z'indorerezi icyo zaza ku icyo yaza kutubwira ariko ngenda hamya ntabwo ndi kwemeranywa nawe ye uravuga wabonye indorerezi zihagarariye abakandida batandukanye cyangwa se n'izaturutse hanze
nta kibazo apolinaire cy'ingenzi muri demokarasi nuko mwagiye mu matora y'abakandida batatu muri demokarasi nuko burya ni byiza kuvuga ibyo wabonye ibyo utabonye utahagazeho rwose ukabyirinda ukareka abantu babihagazeho bakabivuga bashobora kuba babeshya birumvikana bashobora kutavuga ibyo wabonye byose nawe ntabwo tuzi ibyo uvuga ko ari ukuri kuzuye ariko n'abari bahari babanyomoza niba babeshya kubera ko ariho wari uri turabyakira ko ariko bimeze ni ukubahana muri demokarasi komera cyane rero murakoze cyane kandi ntabwo nabura kubashimira ku mwanya nk'uyu nguyu muduha kugira ngo umuntu yinigure avuga ibyo yabonye iyi ngiyi nayo ni demokarasi ni demokarasi ahubwo turagushimira ahubwo wowe
hari na ahmed ku murongo wa telefone ahmed urahagana he
ni muri western province mu karere ka rutsiro mu murenge wa kivu mu burengerazuba bw'u rwanda wowe aho wari uri amatora yagenze gute
ahantu natoriye ni kuri site y'itora y'amashuri ya kivumu byari bimeze neza kuko umuntu ngiye ku bwanjye nagiye ninjira mu cyumba cy'itora umudugudu wacu urimo gutoreramo amabara neza nk'uko nabiteganyaga n'ubundi nta kintu kidasanzwe wenda kuvuga ngo barakwereka aho utora cyangwa se hari ikibazo nagiriye mu cyumba cy'itora ntacyo natoye uko nabyifuzaga
wabonaga hari abantu bangana iki
hari abantu benshi kuko akagari kose niho kari kahuriye ariko nyine buri mudugudu ufite icyumba cyaho cy'itora hari abantu benshi nyine wese yari ari kwinjira mu cyumba umudugudu uri butoremo nyine hari abantu benshi cyane ubu bushize waratoye sinzi imyaka ufite mu matora y'ubushize waratoye
aya ni ubwa mbere narinoye ntabwo nigeze ntora mu matora y'abandi
ni uko utari wujuje imyaka cyangwa se wari uyifite ariko ntiwatora
nta imyaka nayo nayigezaho ubu ngubu nibwo imyaka yanjye yinyemera gutora noneho tubwire ahubwo wowe ndumva nawe uri mu rubyiruko rukiri ruto cyane iyo nk'ubu turavuga ibibazo bya demokarasi twakomeje kuvuga ku bibazo by'abakandida biyamamaje mu matora aho ngaho mu rwanda uretse umukuru w'igihugu perezida paul kagame w'ishyaka rya fpr inkotanyi bariya bakandida abandi babiri filipo mpayimana na frank habineza bakomeje kugenda bavuga ko bafite imigambi mishya yo kugeza ku banyarwanda ingamba nshya babona ko bageza ku banyarwanda wowe ukiri muto tuvuge ku myaka ufite nk'uko yivugiyeho icyo ubona bariya bakandida babiri bashobora kuba bagiraho akarusho ku mukandida wa fpr n'icyo batubwira
nabashe gukurikirana rimwe ku migambi ya frank habineza avuga yuko nyine ari byo azageza ku banyarwanda wenda ariko gusa ntacyo nabona yakora cyarenga ibyo kagame yakoze kuko bigaragara ko ariho yavanye u rwanda ntarugeje kandi mu gihe gitoya nyine imigambi ye nayo ni myiza ariko mbona ntacyo yamurusha none se wowe urubyiruko uracyari mutoya urumva ushobora kuba niko ahumedi urumva we mu nzozi zawe ushobora kuziyamamariza kuba umukuru w'igihugu ukavuga uti nazatambutse ingamba nk'izi nanjye nkiyamamariza kuba perezida w'u rwanda urabirota
ya ntabwo byoroshye ariko nyine niyo numero y'umuntu ariko ntabwo byoroshye n'ubundi abagabo ntabwo bakora byoroshye bakora ibikomeye ariko nawe uri umugabo none se urashaka ibyoroshye urashaka ibyoroshye
bigira mu nzozi nyine nanjye bishoboka mu gihe kiri be nazabikora kuko ni inzozi nziza nta kibazo mbere y'uko tukurekura watubwira nk'icyo wumva wowe ushyize ku mutima ushyize imbere umukandida uri butsinde amatora dore ko amajwi yaza kuza kumenyekana umukandida utsinda icyo wumva yakugezaho wakwifuza ko yazana mu karere utuyemo
icyo nakumva yakora n'ubundi n'ibisanzwe bikorwa byo kugira ngo abaturage wenda byerekeranye n'isoreshwa ry'imisoro abaturage bajye basora biherereye bitewe n'akarere batuyemo bitewe n'uburyo bagira icyo binjiza uravuga nko ku bantu b'abacuruzi
abacuruzi abantu nyine bafite bizinesi bakora nyine bitewe n'uduce baherereyemo
ndagushimiye cyane ahmed aho ngaho mu rutsiro baramutse bose abo abakunzi b'ijwi ry'amerika n'abatarikunda uribakundisha
sawa murakoze namwe kandi mugira ibihe byiza n'ikindi gihe turabakurikira cyane ni byiza cyane rwose namwe dukunda cyane iyo mwanditse mwifuza gufata ijambo kuri radiyo yacu akenshi natwe twumva ko nibura mudukurikira mujye mutubwira n'ibitameze neza cyangwa se ibyo mwifuza ko twarushaho kongera muri porogaramu zacu ahmed
murakoze cyane komera cyane rero
ku murongo wa telefone hari na emabure emabure urahagana
ndi mu karere ka kicukiro mu murenge wa nyarwunga tubwire rero ku matora nawe
ku matora uyu munsi yagenze neza twazindukiye mu gikorwa cyiza cy'amatora nk'uko ahantu hose babyise ubukwe n'ahangaha n'ubundi naho byari ubukwe tuzinduka umuntu wese ajya gutora umukandida yifuza afite ku mutima dutora neza mu mucyo mu bwisanzure no mu mutekano
hari abantu bangana iki aho ngaho i nyarwunga
ugereranyije hari harimo nk'abantu b'ibihumbi nka cumi na bibiri gutyo kuko akagari kose niyo katoreye
ye wabonaga bari bahiganje bari nk'abaki urebye tuvuge abantu bakuru abasore inkumi abo wabonaga benshi ni abaye
ibyo bari biganje hano aho twatoreye n'urubyiruko urubyiruko ari rwo wabonaga ari rwinshi cyane cyane nk'abatoye bwa mbere nibwo wabonaga bo bishimye cyane basohoka bishimye cyane ku rutoki rw'iwe nta muntu wakoraga hagenda rwerekana amafaranga wowe ni ubwa mbere warutoye cyangwa wari waratoye n'ubushize ngewe ni ubwa kabiri n'ubundi ni ubwa kabiri ubushize nari natoye none se emabure ugereranije amatora y'ubushize n'aya ngaya hari akarusho ubonamo cyangwa hari itandukanirizo ubonamo
itandukanirizo ririmo ni aho twatoreye uko haba hatatse wabonaga ko ari ubukwe ushize ntabwo byari bimeze nk'uko ariko ubu ngubu wabonaga ko ari nk'ubukwe sida ziteye ku muhanda hose ubona ko hari ikintu kidasanzwe cyabaye none se emabure perezida kagame yiyamamariza mu ruhango agitangira kwiyamamaza bwa mbere tariki cumi n'enye z'ugushize yavuze ko itora ryarangiye hari abantu benshi bakomeje kwandika barandika baravuga bavuga bati ese ku itora ryarangiye kuki hari amafaranga ashyirwa muri iri tora kandi ayo mafaranga abanyarwanda benshi bashobora kuba bakeneye mu kwikenura wowe ubona byari ngombwa gutora niba perezida ubwo yaratangaje ko itora ryarangiye
byari ngombwa gutora kuko muri demokarasi burya ntabwo bivuga ngo abantu abangaba baravuze gutya na gutya biba ngombwa ko muri demokarasi abantu batora ibintu bikagaragara ko byanyuze mu mucyo abatanga kandidatire bakazitanga n'abatora tugatora tukabishyira ku murongo bikagaragara ko byageze mu mucyo icyo mvuga cyane cyane wumva perezida paul kagame yari gutangaza ko itora ryarangiye agiye kwiyamamaza ariko sesengura nawe sesengura muri bakeya sesengura ntufate amagambo uko yanditse ariko sesengura ni umukandida uravuga ati itora ryararangiye ariko urakomeza kwiyamamaza wumva ariya magambo n'amafaranga agenze ku itora abantu bakomeje kwamagana bavuga bati ni amafaranga menshi byari ngombwa gukora itora uri i kigali kandi
itora byari ngombwa ko rikorwa ko n'ubundi byari ngombwa yuko itora warikora ko n'ubundi byari ngombwa yuko itora ribaho muri demokarasi ntabwo bavuga ngo igikorwa ngo habayeho amatora nta tora rizaba rero byari ngombwa yuko itora riba kandi nk'uko abanyarwanda ugereranyije umubare ungana na mirongo icyenda hasi n'umunani ku ijana muri referandumu bamusabye ku yuko yakongera kwiyamamaza ibyo ngibyo byari byonyine n'icyizere kigaragara yuko n'ubundi amatora agomba kuyatsinda oke komera cyane rero ubwo aho ngaho i kigali ndavuze ntisesengura urasesenguye tubwiye ko itora ryari ngombwa n'ubwo perezida kagame ubwo yitangarije ko itora ryarangiye urakoze cyane kandi kwitabira gahunda za radiyo ijwi ry'amerika
namwe murakoze cyane rwose kuzamuduha ijambo tukimigura umuntu akavuga igitekerezo cyiwe nta bwoba nta kuvuga ngo kanaka yavuze gutya ibi ni ibintu biba byanyuze mu mucyo rwose si ukwinigura gusa kuko ni ukwitakuma uritatse rwose mu maboko rwose uravuga n'ubungumba ndi hano ku muhanda imodoka zigenda ibyo kuvuga ngo umuntu ngo afite ubwoba bwo kuvuga mu rwanda umuntu aravuga ndasa nk'ukureba rwose ndasa nk'ureba aho ngaho uko uhagaze uhagaze neza cyane
nta mususu ok komera cyane rero urakoze mabure twakire na hacimana uranyumva urahagana he ntabwo tukumva hacimana telefoni yawe ubwo ntabwo irimo kumvikana reka tube dufashe iradukunda iradukunda we turi kumwe
yego turi kumwe ye wowe urahagana he
nahindi kigali mu karere ka gasabo umurenge wa ndera
aho indera mwifashe gute mwatoye gute
ibintu nta kibazo twazindutse kare mu gitondo tujya gutora abenshi nyine abonaga ko turi abantu b'urubyiruko nkange ni ubwa mbere nari ntoye ndumva ni nk'ibyishimo byinshi kuri ngewe urumva umukandida wawe ari butsinde
mfite icyizere gihagije
none se iyo umuntu atoye bwa mbere nyine ubwo ubwo urumva umeze ute nyine ubwiye nk'abantu batari bagira ubwo burenganzira batari bagera ku myaka yo gutora wababwira iki
ikintu nababwira ni uko ndumva ndi purawudi kuko ni ibintu numva narakira umuntu uwo ari we wese ikinyarwanda ikinyarwanda cyane gerageza ikinyarwanda ni ishema ni iby'abajene tiyene ni iby'abajene ni iby'abajene ndabyumva rwose reka tuvuge ikinyarwanda cyane tugerageze purawudi purawudi uzubwe mu kinyarwanda umeze gute
ni ibintu byo kwirata kuri ngewe mbere ntabwo ari ukwirata ahubwo ni biguteye ishema ishema ibyishimo birenze
ubwo tugerageze kuvuga imvugo y'urubyiruko rero hanyuma abasaza n'abakecuru bari bwumve iki
gusa ikintu navuga ni uko hari ibyishimo mbese muri kano gace k'iwacu
yego wabonaga urundi rubyiruko rwabyitabiriye
yego cyane ahubwo twari twariraye
uri mu ba mbere batoye rero
ndi mu bantu ba mbere n'abantu habanje abantu nyine bakuze n'abandi bantu basa nkaho bananiwe nyine natwe tuhita dukurikiraho
none se tuvuge turebye mu bakandida batatu uzatorwa muri iyi manda y'imyaka itanu izakurikiraho tuvuge icyo wumva ya ku giti cyawe cyangwa se nawe muvuga nicyo yumva yashyira imbere ku buryo wowe nk'umunyarwanda wumva cyaguteza imbere kurushaho ni iki watubwira
ikibazo kiri aha ngaha cyane kiri kuba ikibazo urebye ni imirimo ni ikibazo cy'imirimo
ku buhe buryo
uburyo nyine bwo ni ukuvuga ngo nk'uburyo umuntu abonye uburyo yabona nka nk'ukuntu yabona umuntu umufasha mu bikorwa bye nk'umuntu waba ufite impano
impano yego nk'umuntu ufite impano ku buryo bamushyigikira iyo impano ikaba itapfa ubusa ikabyazwa umusaruro
uravuga nko kuba nka rwiyemezamirimo ukaba ufite impano imana yakwihereye noneho ukabasha kuyikoresha
yego hari igihe rwose umuntu aba afite impano ariko kubera ubushobozi bukeya ugasanga biramudindije abuze n'iyo mirimo
nko kwegera se ari nko mu rubyiruko ukegera nka minisiteri ishinzwe urubyiruko cyangwa se ari no mu bindi niba ari ibijyana n'umuco cyangwa n'iterambere nta kintu babafashaho
ikibazo n'ubundi kiba ari cya gishoro ikibazo kiza ari igishoro gusa mba numva umuntu akurikiranye impano y'umuntu imana afite nyine
reka urakoze cyane rwose ubwo twizere ko abashobora kubafasha muri ibyo byerekeranye n'impano mufite kugira ngo mubashe kuziteza imbere babyumvise ndagushimiye cyane ngushimira kandi kuba ukurikira radiyo ijwi ry'amerika
yego murakoze cyane twakire na emile emile uranyumva
yego cyane ndabumva urahagana hehe turakumva urahagana he emile kutavuga uri bujumbura mu burundi hari icyo wifuza kuvuga ku matora yo mu rwanda
yego ntabwo mvuge ku matora yo mu rwanda n'ukuri ni amatora y'akarorero mbonye muri aka karere ka east africa ni amatora yibukije amatora akunda kuba mu gihugu cya tanzania kuva amatora agitegurwa nta bintu byo gushyamirana ntigezemo hagati y'abitoza hagati y'ababayoboka reka n'ukuri genda kegera umugwi ugejwe amatora mu rwanda nyine babyitwayemo ndetse nabo ariko baratunganiriza nta kintu kigaragara mbona cyatuma ibintu biza kuva ku murema y'aya matora byifata kibanza mfite icyizere yuko atamukandida ku mure azakubyiyamiriza kuko kuva bakiyamamaza nta n'umwe yidoze bose mwarabaha ijambo bakavuga ati ibintu bimeze neza urumva rero nitezere zihita nziza kumbure zizonezereza abakandida none se nk'umurundi wowe emile uri mu gisagara cya bujumbura aho ngaho mu rwanda ruravuga itora ryabaye akarorero mu burundi mwaratoye muri bibiri na cumi na gatanu icyo bamwe bise manda ya gatatu ya perezida Pierre Nkurunziza abandi bavuga atari gatatu ko ari ya kabiri mu Rwanda batoreye manda ya gatatu ya perezida Kagame itora ibaye mu mutuzo mu Burundi iyo manda ya gatatu yazamuye imvururu nyinshi cyane ku buryo abarundi ibihumbi hafi magana atanu bahunze igihugu icyo nk'umurundi wakwigira muri icyo we
ni ukuri munyamakuru itora ryabaye mu Burundi muri bibiri na cumi na gatanu byatanguye kwiyamirizwa hakiba intunde zijya ntunde nyine zabo bandika ni ukuvuga abantu bazoja mu itora aho amatora yo mu bibiri na cumi na gatanu yatanguye kwiyamirizwa ibitandukanye cyane n'ibyabaye mu rwanda kuko mu rwanda baranditse byahereye muri iryo no kwita referandumu byavuyemo nta n'umwe atabizi nta bamwe bamwe barabyiyamirije ariko ni ibintu byabaye ku mugaragaro rero mfatiye nko ku itora ryo mu burundi rya bibiri na cumi na gatanu ni itora ryatanguye kwiyamirizwa hakiri kare cyane rwose bisigura yuko hari impande zitumvikana ari nabyo ibyavuyemo mwabibonye ibyahurikiye kubera hari impande zatanguye gukomya induru hakiri kare ati hari ibintu bitariko biragenda neza kandi hakiri kare cyane kuvuga yuko amatora rero ya bibiri na cumi na gatanu yo mu burundi atandukanye cyane n'ayo mu rwanda kuko ayo mu rwanda kuva agitegurwa nta bintu by'imyidogo byigeze bigaragaramo bisigura yuko n'ibizoyavamo bizogorana yuko haba uruhande rubyiyamiriye none se kutidoga bituma bigaragaza ko hari ubushake ku mpande zose ko ibintu byagenda neza rimwe na rimwe kwidoga ni ngombwa
rero kwidoga ni ngombwa niyo mpamvu haba ikintu bita opozishonari ni ukuvuga abo batabyumva rumwe abo bazamaho ngira nko ku isi yose muri buga turampe ariko arahiganwa n'ujya mukenyezi uravuga madamu Hillary Clinton Hillary Clinton yaravuze ati jewe ntatsinze amatora ibizoyavamo sinzobyemera ariko nticyabujije yuko bigenda nk'uko yabivuze ni ukuvuga iki bate nk'ijambo kagame yigeze kuvuga ati amatora yararangiye rirafite ikintu rihuriye ko niryo niryo Trump yari yaravuze kagame afite icyizere n'iby'ukuri arabye ibiharuro byavuye muri rya referandumu yabaye ni nka bijya Trump nyine yavuze nawe nyine bimugendera kujya nyine ntihagire rero aho bitangaza kagame arose ibice birenga mirongo icyenda ku ijana muri aya matora turagushimiye cyane emile nibutse abatwumva ko ni ikiganiro muri isanga kuri rya amerika turi hafi kugera ku musozo ariko jeni hari benshi bakomeje kwandika baza kutwihanganira kubera ko ntabwo twabarangiza bose hasigaye umwe cyangwa se babiri nabo wabaha ijambo buriya hari n'abategereje kuri telefone uretse nabo banditse reka twakire na senga senga uranyumva
ndabumva urahagana hehe
ndi gisenyi mu karere ka rubavu
rubavu amatora yagenze ari gute
njye nahageze mu gitondo kare ndumva natuye mu wa mbere ndi nk'uwa gatanu abantu bari bataragera cyane wazindutse uri mu rubyiruko nawe se ko urubyiruko ngo arirwo rwabyitabiriye cyane ruzinduka cyane cyane abatoye bwa mbere n'abatoye bwa mbere
nanjye natuye bwa mbere ni mu rubyiruko ibintu byagenze neza
imyiteguro yari imeze ite se hari abavuze ko byari nk'ubukwe namwe niko byari bimeze
urebye ukuntu babiteguye cyane cyane nk'ahantu twari byari bimeze nk'ubukwe indabyo bategura ahantu abantu bajya urebye bari bateguye na protokole yakira abantu ibereka ukuntu bagenda batambuka mbese wabonaga ari ibintu byiza cyane gutambuka bajya gutora se
kwakira ku muhanda ahantu abantu binjirira
hari abantu b'abakobwa n'abasore bagendaga bakira abantu babereka uburyo batambuka kandi mwatoye mu bwisanzure buri wese ntawe umubwira uwo atora
yego abantu barabyitiranya harimo abagenda bavuga uko bitari ngo abantu bagenda bahakiriza ngo utore uko ariko ibyo ni ukubeshya nta byigeze biba wagendaga bakakubaza ikarita y'itora n'indangamuntu hanyuma bakakwereka ahantu ujya gutora uri wenyine rwose ugashyiraho igikumwe warangiza ukire ukareba amapica zari ziriho abakandida hanyuma ugatoranya uwo wifuza ugakomeza urugendo rwawe ukigendera nta puresha zari ziriho ye muri makeya mbere y'uko tukurekura aho ngaho i rubavu icyo wifuza umukandida uzatorwa yabagezaho ni gike
mbo icyo twifuza ni uko cyane cyane bareba ku rubyiruko bagashyiraho nk'imishinga ashobora kuba yateza imbere yego ibyo byari bisanzwe biriho hari igihe kitwa bdf cyafashaga nk'urubyiruko ariko noneho twifuzaga ko hashyirwamo izindi mbaraga noneho ku buryo urubyiruko rushobora kuzamuka rukihangira imirimo cyane ndetse n'inyungu yo kuriha ku byerekeranye n'inguzanyo batanga zikabasha kugabanyuka cyane leta ikabishyiramo imbaraga kugira ngo badufashe cyane urakoze cyane senga ubwo mukomere aho ngaho i rubavu dusuhurize n'abandi
yego yego nanone murakoze kandi twagire na uw'amahoro uw'amahoro turi kumwe
yego turi kumwe ye urahagana hehe
ndi mu gihugu cy'uburundi ye turimo turagenda twegereza ku musozo w'ikiganiro muri isanga hanyuma ubwo muri makeya
muri make nagomba nse nk'ushima ukuntu amatora mu rwanda ariko aragenda aho abantu bari kubatora bari mu mahoro n'umutekano mugabo nkasa n'unenga bwana perezida kagame
umunenga iki
ku kuntu ashaka kwigumiza ku butegetsi none muri ujya mugambwe fpr harabuze uwundi mukandida yoshobora gutwara u rwanda
reka nkwibutse ko ari abanyarwanda babimwisabiye wakurikiye wungirije umuyobozi wa fpr inkotanyi ko yabyivugiye christophe bazivamo kandi na ibyo ni ibintu bizwi ko abanyarwanda barenga miliyoni enye basabye perezida kagame kuzongera kwiyamamaza kugira ngo abayobore ni ukuvuga abarenga bitatu bya kane by'abantu batora barabimusabye erega nubwo baba barabimusabye yotanga akarorero keza muri demokarasi nka kujya kwa mandela yatwaye imyaka itanu gaca avuga ati ndahereje atwara abandi ibyo nabyo nyine birerekana yuko neza demokarasi itarashinga imizi muri afurika ndetse no mu rwanda yego ni ko ubitekereza ni ko ubibona wowe urumva hagombaga kuboneka undi mukandida kandi hari uwo bisabiye bazi ibyo yabagejejeho
erega muri uwo mugambwe fpr mbona yuko nk'abakandida bari muri uwo mugambwe mbona yuko atawundi mukandida babona yuko atawundi mukandida ushobora gutegeka u rwanda nagire yuko muri uwo mugambwe atazindi ncabwenge ziriyo canke abandi bashoboye abuvuga bazamufasha si mu ishyaka rimwe
mugabo rero ikindi nacyo nashimye ni uko bitandukanye n'ini burundi mu gihe haba hari hari amatora nk'ini burundi bamwe barahunga igihugu abandi bakazemera yuko batazemera ibyavuye mu matora abandi bakavuga yuko yibwe urumva kimwe gusa mu rwanda nabonye amatora agenda neza twabiturikiranye kuri kivi ndakenguruka ukuntu batoye ndagushimye cyane uw'amahoro ku bitekerezo ku bitekerezo ye
mwagize neza cyane rwose n'ahandi ho kagame afite sampurusa yo gutsinda nta gukekeranya
nawe uramushyigikiye
iwe na jewe mbona yuko ata kuko nta wundi mukandida afite ingufu ushobora guhiganwa urabye na bijya byabaye muri irya referandumu biremeza neza yuko kagame azotsinda
urakoze cyane ahasigaye ni uko yoca atwarira abarundi bose akaza amakuru yisanzura bajya abanyepolitike bari hanze akareka bagataha bagakora politike yabo mu gihugu nabo nyine bakagira icyo batereye mu gihugu cy'u rwanda
uravuga abanyapolitike b'abanyarwanda bari hanze y'u rwanda
bari hanze y'u rwanda bakore politike yabo kugira ngo bahiganwe bahiganwe kandi urabona n'itangazamakuru yegeranye mu
basabwe gutaha bakagenda bagakorera politiki mu rwanda reka ngushimire cyane rero w'amahoro ndabona ikiganiro kigeze ku musozo hanyuma nshimire namwe mwese abari baduteze amatwi abanyamakuru bacu badufashije kubagezaho iki kiganiro ndetse na mugenzi wanjye Etienne karekezi twari kumwe hano muri studio nshimira mwebwe mwese aho muri hose mwitabira ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika ngashimira kandi n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma Justin tuwete afatanije na sayidari hamdun na inosa kimenyi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mbashimiye mwese rero kuba mwaduteze amatwi mbifuriza kandi gukomeza kugira ibihe byiza mwumva radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika